dem say when small pikin look elder tell am say comot make i siddon <laughs> eh, you go know say that pikin don chop bone wey big pass the elder bone or e don chop bone wey be say e strong well well my people things dey happen for this life like this eh una know this matter wey i don dey talk about since Bobrisky VDM and uh, other people the alleged audio wey comot wey e talk say no na AI and this and that now the matter now people don dey carry am comot But this one wey I see right now, wetin we dey try promote for this country. That is why now una see say some men no wan make this matter escalate. Dem no wan make this guy continue. Some go come out come talk say, "Eh, he's creating con ten t oo, oh. na wetin dey tell us." But na lie. My people, I say make I come here na dis moment na. I say good morning, good afternoon, good evening, depending on the time wey dey hear me, wey dey watch me from. If na your first time for this channel, just wait to like, subscribe, share put your comment down below for the comment section and do it to hit the notification button because Bob Risky, <laughs> the risky risky, um, risky risky, oh, this boy, this boy, you too do. Bob, the massage another man. Now man picking be that to a carry hand they go in bola. When I remember that man we they talk about say Bob say in they like doggy and all those things. When I no understand what thing they go on, the godfathers are protecting. Hey! This is the reason why Sheikh betrayed us. Hey! How can a man be comfortable when im fellow man they suck im Bobby? When im fellow man they romance am and you are comfortable telling me this is promotion? Hey! Now why be say nobody They. talk about the kind of business wey this guy dey do wey talk say dey charge for influencing business that is an influencer uh, they dey pay am hundred hundred eh, thousand dollars i be hundred yeah send am hundred thousand dollars to to do this thing i mean i wan i wan million name in call sef ah i, I go look for that video eh, drop later later say they dey pay am omo um, now i say wahoo so if they dey pay bobrisky hundred million for advert or to to sell product for person why e be say the audio wey come cast am now na just four million wey e borrow ee e na una no dey understand am that is why i dey tell una most especially the youth because this thing wey dey do so now eh, e get one video wey vdm post e get one video wey vdm bin post i no know whether e go permit me make i post that video for my channel because this thing wey dey do so i talk am before say parents parents god go ask us questions o oh, because me like this i'm a parent parents god go ask us questions say wetin dey happen wetin we dey do like this because all this thing wey dey happen una never come out come talk una own part of the whole thing my people una see say things don dey spoil for dis country wey be say if we no stand as one entity, things go rub everybody. No look and say no be my tribe o. Oh. Just like dis guy dey talk for the video say ah uh, Seun Kuti na come. He remember say Seun be dey support VDM. Wey talk say uh, he ask am make he post wetin and wetin wey talk about Falana. He don come now come talk say uh, relationship, he no dey uh, defame uh, uh, Sam Femi Falana, a human rights activist, well respected in this country. Now, you know, the, that one I story for another time. Why I call Shehu here because of say the guy come upon uh, eh, talk say uh, nothing concerned with VDM in friendship and VDM no reach the one wey be say him go defame or uh, abuse uh, or insult elder like uh, Sam Femi Falana. I understand ba? So now, waiting. I wan talk about this particular matter wey this guy They do so. Waiting, Bob They do so And some people, some children now don dey copy am because the society is easily influenced by negativity. Now these young boys dey copy wetin this guy dey do and you think say God go come down come change am. If you as a father, if you if you as an elder statesman no fit correct this thing, rather you are instead uh, dodging uh, changing the narratives of everything. Omo, uh, things they happen for this country. My people, make una just listen to the guy, make una watch the video, and then do where to put your comment in the comment section and do where to hit the notification button because if you a new person for this channel, eh, now here be the place where we give now the Ogbonge things where they happen. Omo, things they shele. Anything will concern Yoruba people. I don't know why betrayal they do inside them. See as Shehu take betrayals. Even in the time of war, na the same thing. They are no know why. No be say they insult am o, oh, but anytime wey dey do anything with Yoruba person, dey very careful. Hi! Now nah, they don carry Bobrisky. Look, at, look at, look at mummy of Lagos. Mummy of Lagos. Small time now they go say he be man. If they carry am catch him, the other one, be woman. Bobrisky, where you belong, you be man abi you be woman? Make we know.